mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ido nido ya bimwe bimwe mu masaha make ari imbere mu bufaransa haratangura inama y'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ce contre-sommet qui va euh, s'organiser autour de conférences, euh, débats, d'ateliers, d'animations, d'une grande manifestation dans les rues d'Andaï et d'occupation de places publiques le dimanche 25.
hambavu y'iyo nama rero y'abakuru b'ibihugu bari mu bihugu bindwi bitunze kurusha ibindi murumvise yuko hariho n'iyindi nama izoba ihari azoba ari iy'amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike uyo mwumvise ni sebastien bayer um, avugira ayo mashirahamwe aho yagira avuga ati yu, aho yavuga yuko hari n'imyerekano ishobora kuzoba ido n'ido ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko perezida wa liberia george weah yaraye atangaje ko yifuza ko imyaka y'ibiringo vy'abagize leta hamwe n'abashingamateka ibagabanurwa mugambi wiwe yasiguye ko yifuza ko perezida n'abashingamateka botorerwa ibiringo vy'imyaka itanu mu kiringo c'imyaka itandatu mu gihe abasenateur batorerwa ikiringo c'imyaka indwi aho gutorerwa imyaka icenda kubwa perezida george weah ivyo bizofasha abategetsi kwihutira gukorera abanyagihugu kuva ku musi wa mbere binjiye mabanga yabo aho kurindira ko babikora ku munota wa nyuma bagiye gusezererwa si ubwa mbere iciyumviro nk'ico kibaye muri liberia mu bindi weya yipfuza ko vyohinduka ni ugushira ibiringo vy'umukuru w'igihugu kuri bibiri vy'imyaka ine ine mu kiringo c'imyaka itandatu itandatu perezida wa leta zunze za amerika donald trump yashikirije ejo kuwa gatatu ko yifuza ko uburusiya bugaruka mu mugwi w'ibihugu indwi bitunze kuruta ibindi ku isi n'aho ico gihugu kikigenzura izinga rya crimea canyaze ukraine uburusiya bwakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe bwigarurira iryo zinga ni mu gihe abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa g7 mu mpera zino ndwi bazohurira mu gisaga mu bufaransa mu nama ibahuza buri mwaka trump yashikirije ko vyoba vyiza perezida vladimir putin yongeye kuyibamwo ntibiramenyekana rero ico ibindi bihugu muri uyo muryango bishigikiye ko uburusiya busubira muri uyo muryango canke butoba bubishigikiye ivyo nama turaza kubigarukako ahandi hato umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu onu mu ndwi izazogendera repubulika iharanira demokarasi ya kongo ihanzwe n'ikiza ca ebola antonio guterres ategekanya kugendera ico gihugu mu minsi itatu guhera ku itariki ya mirongo itatu na rimwe z'uku kwezi kwa munani umuvugizi wiwe yabwiye abamenyeshamakuru ko antonio guterres yifuza kwirabira uko ibintu vyifashe no guhamagarira abafasha kongereza amafaranga kugira ngo bahangane na ebola mu bo bitegekanije ko bazobonana muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo harimo perezida felix tshisekedi aho bazohurira ku mugwa mukuru kinshasa ino nkuru y'ijwi rya amerika turayikesha amenyeshamakuru adukorera ku cicaro ca new york ariwe marguerite besher radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushaka kumva ijwi rya amerika mukunda ikibiriraho ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze mu masaha ari imbere y'inama y'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi izwi ku izina rya G7 iratangura ibikorwa vyayo mu gihugu c'Ubufaransa ingingo nyamukuru izosuzumwa ni ubusumbasumbane mu banyagihugu hagati aho mu mashirahamwe yigenga batunganije inama yabo bwite izoca irya nino ibibazo bitandukanye umwe mu bavugizi bayo Sebastien Bayer yabwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu biro vya- vy'i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana impamvu bateguye iyo nama On organise euh, un contre-sommet.
twateguye inama inenga iriya ya G7 ntabwo izabera i Biarritz neza izabera mu mijyi ya Andai, Irun na Irune mu birometero mirongo itatu mu majyepfo ya Biarritz hagati y'agace ka Basque yo mu Bufaransa na Basque yo muri Espagne iyo nama yacu yateguwe n'impuzamashyirahamwe ebyiri impuzamashyirahamwe yo mu Bufaransa ihuriwemo n'agera kuri mirongo itanu n'impuzamashyirahamwe yo muri Basque ihuriwemo n'amashyirahamwe mirongo inani tumaze rero amezi menshi dukorera hamwe amashyirahamwe y'Amafaransa, ayo muri Basque, n'andi mpuzamahanga dutegura iyo nama izaberamo ibiganiro mpaka n'inyigisho zikangurira imbaga kuva ku wa gatatu kugeza ku wa gatanu hakazaba imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa ndaye ku tariki ya makumyabiri na kane maze ku cyumweru tukazigabiza uduce twose two mu mujyi twahariwe abaturage none se muri iyo nama yanyu ni ubuhe butumwa mushaka kuzatangiramo
Bah, L'idée, c'est euh, avec le sommet du G7, Emmanuel Macron.
igitekerezo euh, dufite souhaite ni uko sortir emmanuel sur la macron politique, euh, ashaka kwitwaza iriya nama yateguye kugira ngo agaragaze imitegekere ye amaze iminsi ashyira mu bikorwa twebwe rero dutegura inama yacu twashakaga kwerekana ko iriya ya G7 nta nyungu z'abaturage ihagarariye kandi rero bigaragarira no mu ngingo nkuru izigirwa muri iriya nama kurwanya ubusumbane urumva rero ko ari nko kwishongora bikabije kubera ko mu gihe ibyo bihugu n'abo bakuru babyo bakomeje gushyiraho imitegekere itsimbataza ubusumbane imidugararo hagati y'abaturage no kutabungabunga ibidukikije mu gihe rero bavuze ko bagiye kwiga ikibazo cy'ubusumbane dusanga atari bo bari bakwiye kukiganiraho kubera ko hari amashyirahamwe y'abakozi n'andi asanzwe ashobora kugisuzumana ubushishozi kandi agatanga umuti w'icyo kibazo cyibasira abantu n'ibidukikije euh, à ce système qui, dé- qui détruit le, le, le, le vivant et, et, et la nature.
ariko uravuga kwishongora bikabije kimwe n'ubusumbane ariko iyo urebye u- usanga ibihugu byatumiwe muri iyo nama ari ibihugu byateye imbere muri demokarasi kubera ko abakekwaho kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uburusiya ntibwatumiwe ubwo se u- uko kwishongora kurihe Bah, le, le cynisme, c'est par exemple si on prend la situation.
aho de la kwishongora France, kuri euh, ni uko euh, dufashe nk'urugero rw'ubufaransa seuil de pauvreté, hari abaturage miliyoni icyenda euh, babaho mis en munsi place y'igipimo depuis cy'ubukene des mois, qui, euh, détruit les leviers iyo ni de imitegekere solidarité, imaze détruire, amezi euh, yarashyizweho toute, mu euh, bufaransa toute les ariko politiques, ni euh, imitegekere sociales qui en itubaka œuvre depuis des ahubwo années.
isenya Euh, le ibyari cynisme, byarashyiriweho c'est, euh, de guha voir que abaturage on va parler d'identité imibereho alors myiza même que, ubwo euh, bwishingizi Madame ni uko Salvini inama a ibaye mu refusé gihe au abantu refus nka d'accueil, salvini euh, de abuza personnes abimukira venant, kwinjira mu euh, butaliyani qui, euh, bityo du coup, bagapfira mu euh, nyanja meurent en ya Méditerranée.
mediterane Euh, le cynisme, ubwishingizi c'est, euh, ni d'inciter ugutumira à ce G7, ibigo euh, mpuzamahanga multinationales bikora qui, euh, ubucuruzi ariko bikaba byarananiwe mu gihembwe cya mbere cy'umwaka kwishyura miliyari magana atanu na cumi n'eshatu z'inyungu ababishoyemo imari niyo mpamvu tuvuga ko ari ukwishongora none se mwasubiza iki abavuga ko mumeze nk'abakwirakwiza iyi mitekerereze y'iriya mbaga yigaragambije kakahava mu bufaransa bariya bitaga le gile jaune bashata ikote z'imihondo Alors effectivement, c'est le, le contre-sommet réunit une nibyo diversité de koko mouvements iriya portés nama par des twateguye mouvements, un espace qui a ihuje été amashyirahamwe destiné aux mouvements atandukanye des Gilets jaunes.
kandi hari rwose Euh, les Gilets jaunes, ikibanza c'est twageneye plusieurs, euh, le gilet plusieurs jaune abo bantu points, bigaragambye euh, bambaye portent sur la udushati question de la n'udukote justice sociale.
tw'umuhondo bagaragaje ko mu on a bufaransa hari une grosse ikibazo partie du cyo mouvement qui, kudasaranganya aujourd'hui, umutungo considère que benshi muri il bo faut juste bavuga écouter, rwose justement, ko lutter kiriya contre kibazo l'inégalité euh, cy'ubusumbane auquel ils font face.
kigomba Et gusuzumwa donc, c'était important niyo pour nous mpamvu de pouvoir twabahaye donner urubuga un espace kubera ko ni ubwa mbere byari bibaye mu bufaransa muri iyi myaka ya vuba kugira ngo bashobore kujya impaka bifashishije inama kandi twifuje ko itabamo urugomo ariko ikavugisha ukuri
nuko rero sebastien bayer avugira amashyirahamwe ariko atunganya iyindi nama izo bibangabanganywe n'inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi g7 yasubiyemo na mugenzi wacu edi gwema abazwa n'umugenzi wacu mu bwongereza venuste nshimiyimana bombi turabakengurukiye aha ariko tukibutsa ko ibyo bihugu bigize g7 ari canada ubufaransa ubudagi ubutaliyano ubuyapani ubwongereza na leta z'ubumwe za amerika mu bihugu bya afurika bya byatumiwe harimo afurika y'epfo burkina faso misiri u rwanda na senegal tumira amate gato hama dukomereze muri politiki mu gihugu cy'u burundi
ingoro zishika kuri mirongo ibiri z'umugambwe seneri urongowe na gatongwasa ziramaze kubomogwa kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro
muradutunga muhinga bw'ivyuma uko twari tubisavye siko babigenjeje ariko mwamaze kumva Desire Hatungimana agiye kudusomera inkuru e, twateguriwe na tukesha abakunzi bacu bari mu gihugu c'u Burundi yo nayo ikaba yerekeye ukutihanganira na kuri hagati y'imigambwe itavuga rumwe na cane cane CNDD FDD na SNL ya Gaton Gwasa mu kiganiro kwamenyesha makuru umugambwe SNL waraye wagirije abajejwe intwaro n'igipolisi ko aribo bababangamiye Desire Hatungimana ja kumuri rero ingoro zishika kuri mirongo ibiri z'umugambwe seneri urongowe na gatongwasa ziramaze kubomogwa kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ku bw'ivyo umuvugizi w'uwo mugambwe Terence Manirambona mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri wa gatatu avuga ko bagiye kuza barashira habona buri kwezi ibikorwa bibi uwo mugambwe ukoregwa umugambwe seneri wiyemeje kwama ushira habona uko ukwezi guheze canke igihe cyose bibaye ngombwa inyifato yo kutihangananira mu vya politike muri kino gihe twimirije amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ukutihanganiranira mu vya politike biragaragara dufatiye ku burorero bukurikira bwa mbere guhohoterwa gutera ubwoba guhagarikwa gufatwa no gupfungwa hatisunzwe amategeko gukubagurwa k'ubwoko bwose tutibagiye kugirirwa amaremerantanya ku banywanyi no ku bakunzi b'umugambwe byabaye ndanse ubwa kabiri guhagarika gikubikubi ibikorwa by'umugambwe atango igaragara itanzwe kwanyirwa kugurura ingoro z'umugambwe biriko biribonekeza hirya no hino hamwe no gusambura guturira no konona ingoro z'umugambwe biriko vyibonekeza na cane cane mu ntara naho ibintu vyifashe uko umugambwe senera urashima utwigoro tw'abategetsi bamwe bamwe two gutunganya amanama y'abajejwe intwaro n'abaserukira imigambwe ku nzego zitandukanye mu ntumbero yo kugarukana icyuka cyiza cya politike mu gihugu umuvugizi w'umugambwe seneri atunga agatoke bamwe mu bajejwe intwaro hamwe n'igipolisi ko bari mu bababura bwiza ariko rero mu kiganiro mukuru w'igisagara cya bujumbura yagiranye n'indongozi z'imigambwe kuri wa gatatu yavuze ko mu ntwaro atanzitizi y'uko abanyamugambwe baja ku rubuga fredi mbonimpa abasaba kubahiriza amategeko murarekuriwe gukora ibikorwa bijyanye na politiki mu kubahiriza cyo amategeko avuga nta kindi n'imigambwe murasi ibyumviro bitandukanye viziyo zanyu ibyo byose bijya hamwe kugira bitugirire neza bitwubakire igihugu ntawe uzojera igihugu akumiriye uwundi ntibishoboke ibyo mubyikuremo ariko ingufu abanyagihugu babaha bivana n'ibyumviro byanyu n'imyifato yanyu nicyo gituma dusaba ko imigambwe ikora yidegemvye yubaha amategeko muri iyo nama y'umukuru w'igisagara ca bujumbura urongoye umugambwe cndfdd uri ku butegetsi usanzwe wagirizwa guhohotera iyindi migambwe benjamin ndagijimana urongoye mu gisagara ca bujumbura asaba ko abanywanyi b'imigambwe barenze ku mategeko bohanwa hisunzwe amategeko turumva yuko abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bahana bafata abakoze amakosa bakabahana ariko borushirizaho kubera yuko umuntu imbere yuko aba umunyamugambwe aba kumbura umugumyabanga canke uwo mundi mugambwe arafise amategeko amugenga none ayo mategeko rero naje mu ngiro yubahirizwa ikindi naco ndabona umenga tuhakwa kuja muri muri danse mu bindi bihugu usanga imigambwe ihanganye n'abajejwe intwaro kubera iki abajejwe intwaro kumbe bavuga bati imigambwe ntikore mugabo hano mu gihugu cacu wumva umenga ni imigambwe ihanganye ariko bikava kumbure ku kudatahura neza ibintu twebwe abanyamigambwe namye ndaba mu makuru ko abanyamigambwe mbere n'abayitwara hejuru cyane bari hamwe bariko barasangira baganira none iyo mishamirano iri hehe kubera iki imishamirano iza kuba hagati y'abantu bato bato hariya aye mu makarzi nimwumva yuko twebwe hari ahantu dufise ikosa ngaca mvuga nti iyi nama mudukoresheje ni nziza cyane ku ruhande rw'urongoye urunani rw'imigambwe mu burundi felicien nduburundi we wabona ko hashobora kuba hari abanyamigambwe bahohotera abandi kubw'intumbero nyabuna yo kononera abo bari kumwe ico ni ikintu twama turiko turarabira hamwe rimwe mu kwezi hanyuma muri ivyo turabira hamwe rero ico co kutihanganirana kiraza nico gitangura rero muvuze ko bibandanya twibwira dutera amakenga n'ejo ku munsi wa kane hari indi nama itekanijwe ku banyamigambwe na babura amatari numva bizogaruka je nkaca mvuga nti ahubwo binyibukije ya mvugo yaba cagiye haba imwiyerekano ngo mucezo wa ndani ubwo nta bantu bariko baragira mucezo wa ndani abanyamigambwe nibarabane mu gwaruka naho nyene nibarabane mu migambwe yose ubwo we wagwarukawe ibwo ivyo uriko urakora urabona ko bitariko vyononera igihugu canke vyononera n'umugambwe urimwo icokogwa nico yiyemeje kuvuga barabane ugwaruka rurabane kuko abanyamigambwe nabo bakurikirane ugwaruka rwabo e n'abajejwe ntara bahane ntibarabe umugambwe uri ku butegetsi canke ntibarabe umugambwe utari ku butegetsi nubwo igipolisi cagirizwa kuba kiri mu baburabuza umugambwe senel komiseri mu gisagara ca bujumbura avuga ko nyabuna bafasha mu guhana abakorera amabi abo badasangiye ivyiyumviro vya politiki abafata inkinzo mu gukora ibibi bitwaje imigambwe turabamenyesheje ko mu gipolisi tutazovyihanganira twebwe inkozi y'ikibi ni inkozi y'ikibi turayifata tukayishikiriza abajeje gutohoza bakabagirira amadosiye ahuye n'ivyaha bazoba bakoze aho rero naho nshatse kugabihisha ko atamuntu azofatwa n'igipolisi mu nyuma ngo yitwaze ngo ni umunywanyi w'umugambwe kanaka muri uko kutihanganiranira kw'abari mu migambwe itavuga rumwe abanywanyi b'umugambwe senel baramaze kuhakomerekera ku bwinshi hari n'uhasize ubuzima kuri uyu wa mbere ni mu gihe hatavuzwe abamaze gufungwa hamwe n'ababuzwe irengero
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
amakuru ahavugwa mu gisata c'impunzi nayo turahereye mu gihugu c'u rwanda aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu bisagara bitandukanye mu rwanda bamaze iminsi baja gusaba ko bokwimurirwa mu ikambi y'impunzi ya mahama imvo nyamukuru ni uko kubaho mu bisagara bibananira kubera ubuzima buzimvye ibindi na mugenzi wacu kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru
nshaka ko mwafasha ngewe haraba ko mwanjyana mu nkambi kugira ndebe ko nabona ikimbeshaho ubuzima bwananiye ni umusore akiri muto afite imyaka mirongo ibiri n'itanu aturuka mu ntara ya kirundo duhuriye imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr igihe yahunga co kimwe na bagenzi we yacikiye mu karere ka bugesera mu gisagara ca nyamata ubu avuga ko yifuza kuja kuba mu nkambi ya mahama kubera ubuzima bwamunaniye nshaka ko mwafasha bitewe n'uko akazi nakora nahora ndi umunyonzi bare nakoresha n'iryo na verisa bose yarinyatse none ubu nta kazi bufite nakora nabuze amafaranga yo kwishyura inzu mbora n'ibiryo bambwiye ko rukwandika rukwandika ukandikira abayobozi nanditse urupapuro nanditse rwasigayeyo utwara komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara patrice ntadohoka yiganiye ijwi ry'amerika ko kubera igitigiri c'abasaba kurungikwa imahama kiguma ciyongera vyabaye ngombwa ko n'inzira zo kubisaba zoroshwa kugira ngo ababikeneye boroherezwe twara navyoroheje kuko igikondo aho abaparteneri ba asiteri bakorera hariho icyo bita rafu sinzi ko muhora mucumba kijeje amategeko hari umupfasoni ahakorera ariwe ajejwe ibyo biro arakira abagomba kuja mu nkambi akabafasha kare bahora bagenda muri minisiteri bikabagora ko murabona harabazimira kandi minisiteri ni ikintu kinini rwose ariko ubu twaciye tubyorosha baradufasha uwo mupfasoni akorera kuri rafu arakira abo bantu akabafasha kugira dosiye yo kugenda imahamba bikaborohera cyane igitigiri gikwiye bakabatwara mugereranije nko ku kwezi haba hagenda bagabana cyangwa ku mwaka amezi ntasi hari igihe usanga hagiye nka mirongo ibiri nka mirongo ine birashika bakagenda ntibagana gutya bararindira gushika igitigiri gikwiye kuko ntibaza baratwara umuntu abo basaba kuja mu nkambi y'impunzi ya mahama babitumwa no ku buzima bwo kuba mu bisagara buba bwabananiye nk'uko babyiganira komite y'impunzi ubuzima buba bwasa nawe urazi igisagara kiragoye kiravera urabizi ko ubuzima bwo ngaha mu gisagara urazi yuko natwe tugihunga hari wahereye mu nzu y'ibihumbi amajana abiri bageze mu ya mirongo ine urumva iyo ni intango y'uko uba uri kuri urava mu mujyi nyine byanse naho hari abantu bigoye ko bajya kuba mu makambi ku ngufu z'umutekano nicyo bituma benshi bapfa gupfira ikoti bakaguma mu mujyi ariko ubundi ubuzima bwo bwo mu mijyi urazi ko butoroshe inzu ingene umuntu afungurirwa ingene urumva ko murazi ko asiteri bidufasha ni ukuvuga rero abahunga bahunga ibyo baca bagenda byase rwose akavuga ati jewe hako nicwa n'inzara reka mfe kuja kugwa mu ikambi hari abava mu makambi bo bakaza mu bisagara si cyane kireze nk'abanyeshuri bajya baza kwiga cyangwa urose akazi izo navyo ni umwumwe si benshi yamara hari n'abandi baba bafise imiryango yabo imahama bagashima kuyisangayo iruhande y'iyo mvo uwo wundi musore nawe nyene yahora aba inyamata yifuza no kuja imahama kwivuza indwara afise ngeze gukora agisida imodoka hari imaze kungonga irangije birakomeje ubu nagiye kwivuza ku mafaranga yanje ibyangombwa byose nari ifise fotokopi ya sitati mu mufuka nasanze yavuyemo telefone byose byose byose babijyanye ashaka kugenda asangiye umubyeyi nyamata nahaba ndi umunyonzi none igare ryanje baje kuri nyiba n'imyenda yanjye yose n'inkweto ubwo nibwo naje kubura ubuzima no kugwandagwara malariya mbura ukuntu ndabigenza ndavuga ati reka asange umubyeyi mu nkambi gende sinkomeze kugira ibibazo ndi hanze yeregera umubyeyi ntuze ndagwara anyitaho anamfasha kwivuza abo bifuza kuja imahama bagiye gusangayo bene wabo hafi ibihumbi mirongo itandatu ni mu gihe impunzi ziba mu bisagara zirenga gato ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atandatu na mirongo itanu hafi nka bose baba ku mugwa mukuru kigali kiretse ababa igihumbi baba mu turere twa bugesera muhanga huye na rubavu pyeklave n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru bagenzi babo bari mu rwanda bariko barondera kuja imahama muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rusenda naho bahangayikishije n'uko amazu babamwo adashemeye bagasaba kubakigwa inkuru irambuye na mugenzi wacu vedaste ngabo ari murongwe ishyirahamwe rya seri rifatikanyije na sosiyete y'itumanaho vodakomu batangaza yuko izi telefone batanze ko ari ijana na cumi na zine kuri iyi miryango y'impunzi z'abarundi imaze amezi abiri ivuye mu nkambi z'agateganyo za kavimvera na mongemonge zizafasha izi mpunzi kwakira amafaranga yo kubaka amazu binyuze muri gahunda ya CB Cash Intervention Hakizimana Claude nimbuzi yavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira arashimira ishyirahamwe rya sere ryabahaye mu telefone ariko agaragaza yuko atewe impungenge nuko hari abasanganwa izo za telefone ariko bavuga yuko batarabona amafaranga bemerewe na aseri ikibazo dufise ngaha kuba twaha amatelefone habo twasanze bafise umwaka wose batarari batararonka na rumwe mu matelefone yabo n'abandi bamwe bari bamaze kuronka gatatu gatatu abandi bamaze kuronka rimwe hamwe n'abandi bamaze kuronka iryo rimwe amahera atarakwiye iyi saha n'aka kanya abafundi bagomba kubasora mu mazu bubatse twebwe bashasha icyo twosaba nuko botwereka ibibanza tukubaka hanyuma amafaranga yacu bakayatuhereza ntibatugire nk'abo tuhasanze bamaze hafi amezi umunani batararihwa amahera yabo harerimana inosa ari mu bamaze umwaka wose bahawe izi za telefone zo mu bwoko bwa simati na tekino zatanzwe na haseri ifatikanyije na vodakomu ahamya yuko nyuma yo guhabwa iyi telefone iyiwe yagize ikibazo cyo kuba yasoma simukadi bityo bituma ubufasha bw'amafaranga y'inyubako butamugeraho Chesi mbona kuntu zori haba fundi kontu bakomeza bambaza amafaranga ariko nkabura kuntu nobishwa kuko nabwiye ati murinde kate simu niyakora zobi- nzobariha ari uko nange ndayaronse kuvuga ndacyategereje abo barungitse babijejwe muri Mpesa maze kubituna inshuro nyinshi ko ntacyo bigera bamarira gushika n'uno munsi kate simu nge ntikora je nosaba ko muri make abo bantu batumye kugira ngo barutunganirize kate simu ko boza kugira ngo ba- babikore mu buryo bwiza umwe wese afise ikibazo ca kate simu kugira ngo ikore amafaranga yinjire nk'abandi kuko novuga nk'ikombo ya mirongo ibiri n'indwi n'ibiri n'umunani n'ibiri n'icenda twigeze turonka amahera baradusimvye bahereza baje mu nyuma ikombo ya mirongo itatu hafi n'imwe bose bararose mu matafari ko twebwe ntitwiga- ntitwigeze turonka n'umuntu n'umwe na kate simu zacu zirugaye ntitwibaza ivyarivyo ubusanzwe ishiramwe rya sere ryatangaje ibikoresho byo kubaka amazu ku mpunzi nshasha zo mu nkambi ya murongwe hanyuma rikohereza amafaranga impunzi yo kwishyura abafundi bazubakiye ariko kugeza uyu munsi hari impunzi zitarahabwa ayo mafaranga zemerewe batungwa ko ishatse venasiya n'umwe mu bamaze umwaka wose bubakiwe inzu ariko ntarahabwa amafaranga yemerewe n'ishiramwe rya seri byaranteye ikibazo cyane kuko umufundi yayubatse ni ibihe byose duhuye amambwira yuko azoza kugara hama nkamenya iyomba kandi nanjye ndabirabye nkabona ntazomugwanya kuko yarakoze araruha harimo kwikorera ibiti harimo kuza kurondera amashanga je nubatse mbere n'amashanga batakiyatanga jewe ibyo bintu rero ndabirabye mbona neza ababijejwe bakwiye gukora ico kibazo bakagikura mu nzira kuko tuzohava dusubiranamwo n'abantu bubatse ayo mazu ubuyobozi bwa seri buvuga yuko buzajya bwohereza amafaranga muri ayo matelefone bwatanze ku mpunzi z'abarundi bukoresheje uburyo bwa mpesa aho seri izajya itanga amafaranga mu buryo butatu mu gihe impunzi izaba yerekanye ko yujuje umusingi w'inzu no mu gihe impunzi izaba yujuje urukuta rw'inzu ndetse no mu gihe cyo gusakara aho seri izaza yishyura amadolari y'amerika ijana na mirongo itanu n'atanu ku mpunzi izaba yujuje inzu ya metero zine kuri zitanu n'amadolari magana atatu na cumi ku mpunzi izaba yujuje inzu ya metero umunani kuri zine vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo yo mu ntara kiva amajyepfo
nk'umukunzi nkunda nkigiriraho byangiye abariho nanjye wenda umubwira dukurura imyiza pe urahimbaye cyane yesu mu mutima wanjye ikimenyetso cy'urukundo ufitiye ukuboko kwawe kw'ibumoso kurasekuye ukwawe kw'iburyo kurapumbatiye kurushije kora babone kora babyumve kora bamenye uye kurushije kora babone kora babyumve kora bamenye uye kwiyutegetse mwana wanje eka nawe ubasha kukuvuguruza
nuko rero nshuti bakunze ibijwi bya amerika tube tubangiriye ngaha ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda dusaba n'imbabazi ku tunenge twose twibonekeje mu kino kiganiro makbiri ya bero yari muhinga bw'ivyuma afatikanije na ingenieur jo diane nahazuwe mwarikome kuri mikoro tuzongere ejo nk'aho twatanguriye tubasigiye kano karirimbo kora ka anlison vestine ni umuririmbyi akiri muto murundi kazi aririmbira mu gihugu c'ubushinwa aho ari gukurikirana amashure yiwe mugire umunsi mwiza mu banyu n'aba- no mu vyanyu na hejo kuri jewe ubundi ibiganiro vyacu bitangu- bitandukanye nka muri isanga n'igihe c'isaha cumi ku masaha mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri amakuru azoba agezeho mu karere igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu naho azoba ari amakuru avuga ku isi ariko turaza kwibanda kuri afurika kora na karirimbo ka vestine anlison kabaryohere